بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستقامة باب عبادة رب الرقد أبتؤ كيست كايما أما عبادة ربي كيست استقامة وجدا منهج tokkorratti gadi dhaabatuma jechuun gadi dhaabbatu akka jedhe cumar bin khaxaab istiqaamaa jechuun an taquuma cala al'amri wannahyi ajaja rabbiin itti nama ajaje tokko dhoowwaa rabbiin irraa nama dhoorge takka sanirra gadi dhaabbatu ajajarra dhaabbatu dhoowwaa rabbiirrallee irraa dhoorgamte akkasi gad dhaabbatuu saniini istiqaamaa jedhanii jedhan istiqaamaa jechuunis saniif rabbiin alladhiina qaaluu rabbuna allaahu summa istaqaamuun akka kana jechuu summa istaqaamuni akka kana warri gariin akki jedhan isiin istiqaamani waa lamaan jabaatti jedhan isiin istiqaamaa qabaatu waa lamaan jabaatti wanni sii gajjabeessu takka iimaana cimaa ati qalbii keeysa qabaatu takka ammoo waan nabi muhammad dhufeen alaafii keeysalleen jala deemuun gajjabaatti wanni sii gajjabeessu marjicni si bakki isin itti deebituuma kana lamaan maal rabbi dhugawamsitee waan nabi muhammad dhufee maraa yoo jala deemte akkasitti istiqaaman nama kana qaba jechu walaa tarawwaqa canhu akkasitti irraa akka jeedalloon irraa hohollattutti hohollatuu dhabuusan irra gadi dhaabatu istiqaaman isiisanii qaala allahu tacaalaa rabbiin olaane akki jedhu fastaqim gadi dhaabbadhu nabi muhammadiyoo diinii rabbii keetirra itti dalaguun ittillee nama yaa'amuun ati diinii rabbii keetirra gadi dhaabbadhu kamaa umirta akkuma ajajamte sanitti irra gadi dhaabbadhu jedheen nabi muhammadiin rabbi nabi muhammad yoo suuraan tun itti buute akki jedhe namni tokko abaa caliyyi shanawii namni jedhanii يقول سرأيت النبي في المنام رسول ربي منام كيست أرجع فقلت يا رسول الله أكست نبي محمد نجدين جد روي عنك أنك قلت شيبتي هود سر أديف مجر أتجت جتشوني شيبتني نأريسته هود سورة آيات هودتنا naarreessite jechuun sirraa odeeffame jechuun nagahe akkam nabi muhammadin jennaan nabi muhammad eena qaala naam qaala naam jedheen sahiya jaamii keessatti imaamni albaanii sahiya jedheeni faqultu lahu ni jedhe jedhe manaama keessatti abaaliyyiin kun malladii shayyabaka minha suuraa tanarraa huu tanarraa mee maaltu si arreesse jennaan qisasul quraanii wa halaakil umam jedheen rasuul qissaa qur'aanif keessaa qabu tanaaf halaaka ummanni duraa halaakamee dabre san oduu san yoo dhagayu arriin abbaate jedhe nabi muhammad arriin abbaate قصص القرآن وهلاك الأمم جدين إسقافت ما الذي شيبك منها قصص القرآن وهلاك الأمم جنان قال لا قصة قرآنتي في هلاك أمته في الرئيس جدين نمجي قافت رسول متى نمجي قافنا لا سنيمي لكن قو luhu jecha rabbi fastaqim kamaa umirta jechuun na arreessa jedheen jechuma kan ragga'i waan itti diinii rabbii kanarratti itti dalaguun itti nama yaamuun irratti gadi ragga'e irraan sosocho'inii tanatu na arreessa jedhe qissaa osoo hin tahin hadiifni hadiisa bareeda وقال تعالى ربي أكجد دوبة إن الذين جر قالوا جدني ربنا الله ربين كنا اللهم جر جدني rabbiin keenna allaahuma ka jedhani summa istaqaamuu eeganaa ka gadi ragga'an ala tawhiidi wagayrihi mimaa yujibu calayhim rabbi tokkochoomsuu fi waan silaa isaanirra dirqama tahe mararratti ka gadi ragga'ane tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu تتنزل قد بوتي عليهم إسان الرت الملائكة ملائكا عند الموت بك إسان دؤنت بك دؤتي إتي قد بوتي ملائكانية مال ألا تكافوا بألا تخافوا إن صداتنا من الموت وما بعده دؤتنا الرا إن صداتنا وان إيجا دعاء قنمو ديم تمر الرا إن صداتنا ولا تحزنوا أمس إن هنا على ما خلفتم وان افدوبت ديفتم من أهل وولد ور كيسني في المان كيسن الرا وان افدوبت ديفتن الرا إن هنا نتو كيست سني هفا jecha kanaan malaayikan itti gadi buuti wa abshiruu gammada biljannati jannataan gammada allatii jannanni sunuu kuntum kataatani tuwacaduuna baallama godhamoo kataatan saniini afaan nabi muhammad irratti gammada jechaa kanaan itti gadi buutiya gammada biljannati allatii kuntum tuwacaduun naxnu awliyaa'ukum nutiin kun jaalalleewwan teeysani في الحياة الدنيا جروا الدنيا كي سجال اللي تيسني اسم تكسات الرهم ترى اسم تكسات مرقا في بتا كي سندرا دوبا ديمني وفي الآخرة آخرة كي ست اللي نجال اللي وان تيسني اسم وجه جنة كي ستان يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم جنانين ولكم اسم افتها فيها جنة سنة كي ست ما تشتهي ونهوت يوكم فيتو أنفسكم لبون تيسن wanni lubbuun teeysan hawwitu feetu marruu isinii taatu walakum isiniif taatu maa taddacuuna maa taxlubuuna wan isin barbaaddan marru wan isin barbaaddan maraatiba qananirra marrinuu isiniif taatu kunoo akkana jedhanii ni gammachiisaniya nuzulan min gafuurin rahiim nuzulan haala inni diggisii tahaa taheeni haala inni nuzula jechuun waan nama keessummaa alaa dhufteef qopheessanii jedhani nuzulan haala inni diggisii taheen min gafuurin rahiim rabbii araaramaa rahiimin raxmata namaa godhaa tahe bira haala inni diggisii taheen wanni lubbuun teeysan feetu jannata keeysan isinii taha jechuu kanaan itti gadi buutiya gammachuu akkanaa dhagaya kunu warri istiqaamaa qabawu jecha akkanaa kanaan awwalumaa kanaan gaditti bu'an malaayikoonni waqaala tacaalaa rabbi akka jedhu inna alladhiina qaaluu jarreewwan jedhan rabbunaa rabbiin keenna allaahu allaahuma jarri jedhan jarri allaahuma rabbiin keenna gabbaramaan keenna allaahuma jedhan itti amananii tokkochoomsanii summa istaqaamuu eeganaa ka gadi raggaan sanirratti hanga rabbiin isaan ajjeesu ka sanirratti gadi raggaan falaa khawfun calayhim sodaan isaanirratti hin taane du'aa fi waan achi duuballeef hin sodaatani walaa hum yaxzanuun isaan rifatullee hin taane waan if duubatti dhiisaniif jechu ulaa'ika warri suni asxaabu ljannati warra jannataati isaani warra jannataati kwaalidiin haala abattahoo tahaniin fiiha achi keeysatti haala abattahoo tahanii warra jannataati jazaa'an yujzawna jazaa'an galata galfamuu galata galfamanii بما كانوا وانتن يعملون كدلغان الدنيا كيستي كدلغان وان الدنيا كيستي كدلغان تهنسان غلطة غلفمو غلطة غلفمني جدا akkasitti duuba warra istiqaamaa gammachuu akkanat isaaniif jira jedhe nabi muhammad nuu hime jechu nabi muhammad akka kana nuu hime kanaaf istiqaamaa qabaatuun bu'aa hedduu qabdi mee hadiisa tokkollee taatu itti daballee waan abii camriin abbaa camri irraa odeeffame waqiila abii camrallee ni jedhama sufyaan binu abdallaha sufyaanii ilma abdallahati maqaan isa assaqafii gosti isaa saqafiyyoota ka taate akkasit isarraa odeeffame qaala ni jedhe inniin kun qultu yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii jedhe jedhe qul liinaan jedhe fil islaami diinii islaamaa shari'aa islaamaa keessan naan jedhe qawlan jecha waa hedduu walitti qabataa tahe tokko qawlan jechuun jecha jaamica walitti qabataa tahe limacaani diini hikkoo diimmaraa jecha walitti qabataa tahe tokko naan jedhi laa as'alu ka anin gaafanne inni ifa bahurraa ka anin gaafanne jechi suni laa as'alu anuu ka an jecha sanirraa an gaafanne ahadan tokkoo namaa gayraka kasi malee jiru ka anin gaafanne qisichi akkasi hawaa hedduu of keessaa qabu ka ifa bahaa tahe ka hiikkolletti hin hajamne an nama biraan gaafane naan jedhi jedheen qaala rasuulli ni jedhe qul jedhi jedheen aamantu billaahi imaana kiyya kana haarawomse jedhi jedheen imaana kiyya kana amane jedhi summa istaqim eegana ragga'i waan imaanni sun itti si ajaju mararrattuu ragga'i jedheen laal sanumarratti ragga'i alaa amali xaa'ati irratti illee ragga'i waan rabbiin irraa si dhoorge irraa dhoorgame kana jedhee ka kanaa achii kun waa maraf keessaa qaba laalam aamantu billaahi jechuun kun rabbi dhugoomse jechuun waan maraayyuu ka shari'aan itti ajajje dalaguu jechuu summa istaqim eeganaa irratti ragga'i waan maraayyuu jecha gayaa tahee rawaahu muslim muslimtu odeeyse jedhan hadiisa
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا رسول akki sahaabdota feetiin jedhu qaaribuu likkii tahaa jedheen nabi muhammad likkii tahaa waani shari'aan itti isin ajajje keeysatti likkii taha ka jabeessitanii wasanaa waan san hin baafne ka ammas gabaabbattanii haqa isii irraan hirdhifne likkii tahaa jedhe nabi muhammad wasaddiduu akkasuma ammas ragga'a akkasuma ibaadarratti illee ragga'a jedhe yookan wasaddiduu jechuun haqa qunnama ibaadaa wogguu dalaydan haqa qunnama karaa haqaa irratti dalaga waclamuu beekaa annahu sha'aniini layyanjuwa nagaa in bahu jechuu beeka axadun tokkoon minkum isinirraa tahe rabbii kanarraa nagaa in bahu jechuu beeka bicamalihi dalagii isaatiin layyanjuwa nagaa in bahu ahadun tokkoon namaa minkum isinirraa katahe rabbirraa nagaa in bahu bicamalihi dalagaa ifiitiin nagaa in bahuya dalagaa addunyaa dalaganta ifii tanaani nami tokko rabbirraa nagayan bahu jechuullee beeka qaaluu akki jetteen duuba sahaabdonni walaa anta atilleemmo yaa rasuulallaahi yaa ergamaa rabbii atilleen dalagaa tan teetin rabbirraa nagayan baatu atilleen nagayan baatu dalaggii tan teetin jedhanii rasuula keenna gaafatanii qaala rasuulli keenna akki jedhu وأنا أنس نجاي أنبه وأنا لا أنجو أنس نجاي أنبه وأنا ولا أنا ناجح بالعمل يعني اللي انت لقاتي يا نجاي أنبه ولا أنا ولا أنا أنجو يجو يوكني ولا أنا ناجح أنس نجاي أنبه بعملي دلقاتي يتأدنيا دلقيتنا رب الرانا نجاي أنبه illaa an yatagammadanii yoo rabbiin na hagooge male an yatagammadanii yoo rabbiin na hagooge yoo na hagooge male allaahu yoo allahan na hagooge male biraxmatin minhu raxmata isa biraa taatin yoo rabbummaan na hagooge wafadlin godhii isa biraa taatin yoo rabbiin na hagoogee sanumaani dalagaa tiyyatana raxmata ifiitin arjummaa ifiitin yoo inni akkasitti naan hagoogeenarraa qeebale malee anuu dalagaa tiyyaan nagayan bahu jedhe nabi muhammad dalagaa tiyyaan anuu nagayan bahu jedhe nabi muhammadi sahaba ka nabi muhammaduu nagaya dalagaa ifiitiin rabbi irraan baanegaa akka malee dubbii nama sodaachiftu sahaabonni irraa sodaatani aayaata biroo keessatti ammoo rabbi akki jedhu ادخلوا الجنة جنة سينا بما كنتم تعملون وان كالدنيا كيست دليدا تاتنيني جنة سينا جل رب العالمين جنة سينا فهي لا تعارض هذه الأحاديث آيانة حديث كناني والإنفال لستو جنان akkamitti ma'anaan hiikun aayaata anna dukuula aljannati jannata seenaa waan dalaydaniin jechuun sunu waan dalaydanii sababaa ka isin taatanii tawfiiqni keeysa jiru ta tawfiiqni rabbii keeysa jiru sani ta qabuulli rabbiiti fi raxmataa fi fadliin inni isinirraa qeebaluun keessa jirtu saniin seenaa jechuu malee ta fadlii fi raxmanni keeysa hin jirre hin baanne tama raxmanni rabbiiti rabbiin namaan hagooge keessa jirtu tama akkasii saniini seenaa tama akkasii saniin seenaa jechuu jechuu jedhanii akkasitti gaa hadiisa fi aayaata kana akkanatti gargar qabaniya akkasitti duuba rasuulluu rawaahu muslim muslimtu odeyse walmuqaarabatu qaaribuu jechuun sun muqaarabaa jechuun alqasdu likkii tahu alladii likkiin sunuu laa guluwwa wasanaa bahinsi kan tahin fiisa keeysatti wasanaa bahinsi waan itti ajajamte gararraa dalayde jechu walaa taqsiira gabaabbatiinsis kan tahini waan itti ajajamte san dhiisuudhan irraa diqqullee taatu dhiisuudhan irraa gabaabbatiinsi kan tahini qaaribu akkasitti iddoo likkii tahaa jedhe nabi muhammad wasadaadu sadaada jechuun wasaddiduma sani alistiqaamatu ragga'uudha ragga'u jechaa fi dalaggii keeysatti ragga'u walisaabatu ammas jechaaf dalaggii keeysattis haqa qunnamu haqa qunnamuudha alistiqaamatu wal isaabaa jedha ويتغمدني جتون ويتغمدني jechuun sun yal basuni yoo rabbiin na uwwise male rahmata fi wayasturuni yoo rabbiin na dahe malee rahmata fiitin yoo rabbiin na dahe malee rahmata fiitin jannata hin seenu qaala lulmaa'u ma'anaan culumaan akki jedhan ma'ana listiqaama hiikon istiqaamaa tana istiqaaman qur'aanni fi hadiisni faarsutuni warra istiqaamaa qabu jechuun luzuumu xaacati illaahi tacaalaa tole jedhiinsa rabbii qabatuudha jedhan wama rabbiin itti nama jedhe tole jedhiinsa rabbii qabatu qaaluu ni jedhan olumaani wahiya istiqaaman tuni min jawaamici walitti qabattuuwwan alkalimi dubbiiwwanirraa taatuu jedhan walitti qabattuu dubbii takka ta waa heddu ifii jecha tokko ka inni waa hedduu walitti qabatu dubbii akkasirraa taatu jedhan wahii asii min jawaami walitti qabattu alkalimi dubbiiwwanirra waan rasuulli tumsameen takkarra jawaami'a kalimaa kenname rasuulli jechuma tokko jedhee gabaaba waa hedduu ka walitti qabatu rabbiin rasuulaa kenne istiqaamaa yoo jedhan amma cibaadaa rabbii irra gadhaabatu ta salaataa tahitti ta soomanaa tahitti ta hajjii tahitti ta zakaataa tahitti ta toltu tajaajuu hamturraa maraayuun keessa jirti jechuudha ifi istiqaamaa jedhanii ifi wanni cufti isiin keessan seenne hin jirtu akkasanii jedhanii wahiya isiin nizaamul umuurii isiini nizaamul umuurii nizaamul umuurii istiqaamaa jechuuni وهي استقامة جتون نظام هيرة تقول الأمور حال مرة هيرة تقول جلد ومرة هيرة تقول أني كرورة تقول أني دلقوسا إسيساني ومرة هيرة تقول أني أكست دلقود أجدن غرين ولما أكان جنين غرين علماء هي اسين استقامة نظام نظام هير اتقو نظام الأمور حالو وهي مرة هير اتقو تكس جلدي موسنين استقامة جدني جدا تناف أكست رسول استقيموا اسرقاء أمو مروان اتأجمتني ولتك أبدني إرت رقاء دندتني dhima ragga'a hanga rabbiin isinii laaffise takka jedhe nabi muhammadi istiqaaman namarraa fedhamaa jechuu adiifni kun nu barsiisaaya baabun baabdi saglaffaadha baabun fi tafakkuri baabdi tun kaayamtuu fi tafakkuri xiinxaluu keessatti kaayamtu xiinxaluu keessatti kaayamtuu fi cadiimi guddinna makluuqaati illaahi uumawwan rabbi tacaalaa rabbiin ol tahe guddinna uumawwan rabbii keessatti xiinxaluu keessatti kaayamtu guddinna uumawwan rabbi kala carshi akka carshiifa wal kursiyyi akka kursiifa wassamaa'i akka samiif dachiifa guddina uumawwan rabbii kana keessatti hin xalu keessatti kaayamtu rasuulli akki jedhu massamaa'u wal ardu yoo guddina arshirraa nuu dubbatu arshii rabbiin teenarra dhultasi tanarraa yoo nuu dubbatu rasuulli samiin torbaniif dachiin hin taane wamaa beynahumaa wanni samiif dachii jiru kunis hin taane في العرش عرش ربي تيو ولتي كتيسني إلا كحلقة أكا حمرتي ملين تاني ألقيت حمرتين سنوك دربمت في فلاة من الأرض دتي لبسا قل قلو كيستي كدربم حمرتي نمني قبر رائف باسي yoo dachii dheebisaa keessatti darbe qulqullu hamartiif bal'inni dachii waa walitti dhufaare samii torbaniif dachiin wanni samiif dachii idduu jiraatuun cuftinu yoo walitti qaxxalanii walitti isii tana hodhanii arshii rabbiitiin ni qixxeessina jedhanii arshii rabbiirra kaayan akka hamartiin yoo dachirra kaayan sani dachii biratti diqqaattutti wanni kun marru arshi biratti diqqaatti jedhe nabi muhammad hadiisa sahiha imaamni albaaniin sahiha jedhe keeysatti ya subhaan allah subhaan allah duuba akka malee gaa guddinna rabbii kana keeysa xixxinxaluu laal wani xixinxaluun namarraa banii aadam fedhamu kana ammoo amma baniin aadam kana dhiisetuma softweer injiinar akkami baase an bana kun masaa'ila akkana akkami godhe kun oma gabaabduu oma gabaabduu keeysatti ilaale namni tokko gaaf tokko waan caalamni addunyaa waan nama ajaa'ibsiisu ka ummanni addunyaa tanaa dawlan addunyaa daraydu walitti qabe warra addunyaa keessatti doonii guddoo dalagees warra masaa'ila gugurdaa dalagees warra kaameeraa fagootti waa fuudhu dalagees warra eerpileen guddaa dalagees walitti qabee caalama maraa waan isiin beekamtee walitti qabee dawlaa su'uudii tana gadi baase su'uudiin amata haga dabre kana keessatti wan isiin dalayde tokkoffaa wan isiin taateen gabataa ruuzaa tokko jedhe ruuza beeytanii gabataa gabatee gabataa tokko hagama sitoofi kanan dhihaate inni stoofarra yoo kaayanii kanamni dhibbi lama faan wal bira dhaabatee affeen woggaa haganaa keessassan dalaydee jedhee gadi baase islaama gadi qabuufi insha allahu akkasiggaa islaamni dubbiin akkanaa tunfaanti silaa waan kaaftu uuma guddina rabbii keeysatti xiinxaluu keeysatti kaayamtu wafanaa idduniya wattafakkuri ammas xiinxaluu keeysatti kaayamtu fi fanaa idduniyaa jechu waa wattiin عطفيدا والتفكر تنتلو كيستك آيامتو في فناء ربما الدنيا دنيا كيست ربما الدنيا كيست أكسين اتأرقمت ربمتو كانت انتلو كيستك آيامتو دا باب دي توني جد الله باب دي توني أكا الدنيا اتأرقمتو misaalli isii rabbi akka bishaan nu rooba samirraa nu roobneti ka duuba sababaa rooba samirraa nu roobutiin faktalaxa bihi nabaatu lardi wala keeysa makame margi dachi'i kun ka eegas tahe caccaba ka bubbeen isaan bubbiftu argamaaf dhabamni addunyaa hagasuma fi fanaa'i idduniyaa wa ahwaali ilaakira ammas akkasitti wa ahwaali wafi tafakkuri ammas xiinxaluu keeysatti kaayamtu fi ahwaali ilaakira haala aakiraa haala aakiraa xiinxaluu keeysatti baabditun kaayamtu wafi fanaa'i dunyaa wattafakkur fi fanaa'i dunyaa dhabama addunyaa keeysatti kaayamtu hadiisa keeysatti حديث كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا حديث جنو إمامني ضعيف جديني أما موقوفني مجرى وأهوالي والتفكر أما استنتلوا أهوال الآخرة في أهوال الآخرة حال آخرة كيستي إنك آخرة نما مدتو إنك آخرة نما مدتو haala san keessatti xiinxaluu keessatti kaayamtu haala akiraa cinqaa isaa keessatti yoo xiinxalan yawma tarawnahaa tadhalu guyyaa cinqaa akiraa isin gartani ni dhamaati kullu murdicatin marri dubartii hoosiftuu ammaa ardaat waan hoosiftu san irraa ni dhamaati ilmoo ifii tahaati hagam jaalattu taa isiin jaalalarraa harma ifii luuqsiftu isiin irraa dhamaate ilmoo ifii tana luuqsisuu wallaalti watadacu lafa keetti kullu dhaati hamlin cufti saahiba ba'aatu dubartiin ba'aa garaa qabdu hamlahaa ba'aa isii lafa keetti guyyaa cinqaan sun dhufe akkanumaan ulfi garaa ba cinqama guyyaa sanitu ulfa garaa darba jechu watara annaasa ilma namaa ni garta jedhe rabbiin sukaaraa machaa'uu haala ta'anii namni marruu ni machaa'u wabaahum isaan waan taane bisukaaraa machaa'uu dhuganii hin machoofne ammoo cinqaa guyyaa qiyaamatu nama maraa micheesse jedhan cinqamee namni marruu machaa'iif wallaalee wal keddeebi haala akiraa san keeysatti ga yawma yajcalu lwildaana shiiba guyyaan guyyaa ijoollee daa'ima cinqaan isaa daa'ima arreessu daa'ima ijoollee amma dhalate xiqqaan guyyaa sanii ni arreessa haala akhiraa keessatti illee xiinxalu wasaa'iri mara wasaa'iri mara umuurihimaa amrii addunyaatiif akhiraa maruma amrii addunyaatiif akhiraa keeysa xiinxaluu keeysatti kaayama mara amrii addunyaatiif akhiraa akka addunyaan itti dhumtuuf akka akhiraan cinqaan jiru mara isii keeysatti xiinxaluu keeysatti kaayamtu baabdi tuniya wataqsiiri ammas gabaabsuu annafsi yaada lubbuu gabaabsu wataqsiiri gabaabsu amali nafsi yaada lubbuu gabaabsu keeysatti illee kaayamtu yaada lubbuu yaada lubbuu gabaabsu lubbuuni ganaa waa hedduu haasofti ganaa baradhee habaratu jirus akkasitti digrii haganaa fuudhee mastar fuudhee akkas tahee akkana tahee jetti maraayyu honka carraaqus akkasuma asittis godhee biyyattis godhee fuudhee fuusisee ijaaradhee jaarsisee jedhee namuu yaada akkasitti wataqsiiri gabaabsuu annafsi amali nafsi yaada lubbuu gabaabsuu keeysatti kaayamtu osoo filaanni kun marri hin geenne du'a waan jedhantu idduu tana jira isii karoora kanaanin kaayadhe malee du'a hoo karoora kaayefi jedhanii gabaabsan gaa watahdii bihaa qulqulleeysuu lubbuu keeysattis kaayamtu lubbuu qulqulleeysuu min alakhlaaqi sayyi'a haala fofokkataa taherra haala fokkataa tahe haala kijiba dubbatu'u haala hamtuu dalaganii hamtu'u dubbatuu mara kanarraa lubbuu qulqulleeysuu jechuu cinqaa akhiraa yoo yaadatte siinuu ni dhiifti wa hamlihaa kaasuu lubbuu tana keeysatti kaayama ammas alal istiqaamati ibaadaa rabbi irratti ragga'u lubbuu wahamlihaa kaasuu lubbuu alal istiqaamati ragga'iinsa irratti lubbuu kaasu akka lubbuun tuni raggaatu xaa'aa rabbi irratti san irratti kaasuu keessatti baabdituun kaayamtu akka lubbuun hin gaffalle akka lubbuun hin hifanne akka lubbuun hin dadhabne istiqaama irratti kaasuu keeysatti kaayamtuudha jedhan baabdi tun qaala allahu tacaala rabbiin wakki jedhu qul nabi muhammad jedhi innamaa acidukum an barka isin gorsu biwaahidati wamatakkatu wamatakkatti isin gorsa jedhiin aw wamatakkat isin gorsa an taquumuu lillaahi hiya isiini an taquumuu isin dhaabbatu isin gorsa lillaahi rabbii keeysaniif isin dhaabbatu rabbii keeysaniif isin dhaabbatu masnaa lama lama haala taataniin wafuraadaa tokko tokkoillee haala taataniin rabbuma keeysaniif isin dhaabbatu isin gorsa summa tatafakkaru eeganaa gadi xixxiinxalu eega lamiin dhaabattani tokko tokkoon dhaabattani summa tatafakkaru eeganaa gadi xixxiinxalu uuma sam'ee fi dachii keeysatti gadi xixxiinxalu haaliquma tokkummat uume jettanii summa tatafakkaru eeganaa isin gadi xixxiinxalu isin gorsa summa tatafakkaru isin gadi xixxiinxalu maa bisaahibikum min jinna jedha quraanni eeganaa isin gadi xixxiinxalu maa bisaahibikum waahela keeysa muhammadii kanatti min jinnati maraatumti in taane jechuu isin gadi xixxiinxalutti isin gorsaa isin gorsaa kunoo kanat isin gorsa kunoo jedhee rabbi nabi muhammadiin jedheeya تفكر تفكر يا جلال بابا uumaa rabbii keessa gadi xixxiinxalu an taquumuu lillaahi rabbiif jecha dhaabatuu matnaa lamlama haala taatanii wafuraadaa tokko tokkollee eeganaa isin uumaa samiif dachii keeysa gadi xinxiinxalut isin gorsa jedhiini ummataan akkana jedhiin jedhee rabbi nabi muhammad kanaan erge tafakkura jechuu وقال تعالى رب أكجلو إن في خلق السماوات ومن سسمي تربني كيستي ومن سسمي تربني كيستي والأرض ومن سأمس دجي تربني كيستي واختلاف الليل والأبين سهل كنيتي في آه والنهار كقويا كيست إساو والأبو yoo halkan dhufe guyyaan jalaa dhabame yoo guyyaan dhufu halkan jalaa taranii tokko dheeratee tokko gabaabbatu waldhaba halkaniitiif guyyaa kana keeysatti illee la'aayaatiin mallattootu jira mallattoo jireenya rabbiiti fi tokkochummaa rabbiirra nama qajeelchutu keessa jira li'ulil albaabi warra saahibboowwan aqliitiif jechuudha warra saahibboowwan aqliitiif mallattoo jireenya rabbiitiif dandeettii rabbiirra nama qajeelchututu keessa jira li'ulil albaab warra saahibboon aqliitiif jedhe hadiisa ibnu hibbaan keessa nabi muhammad kaa'ishaan odeysite hadiisa sahiha imaamni albaaniin sahiha jedheen waylun liman qara'aha ويل هلاك جبت جرى جل نبي محمد لمن قرأها نما آيات تنقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إسيتنا نما قرأ ولم يتفكر فيها نما إسي كيسة قرأ إنتين تين تليلي هلاك جبت نما سنيفي تهي جل نبي محمد ويل halaaka jabatu jira liman nama qara'aha aayata tana qara'e isii keeysa xinxaluu dhabe halaaka jabaa rabbiin aakhiratti isaa qopheessa jedhe kuno alladhiina yadhkuruuna allaha warri ulul albaab jechuun alladhiina jara yadkuruuna allaha jara rabbiin zakkaran jara rabbiin zakkarani qiyaaman dhaabbatoo haala tahaniin ka rabbiin zakkaran haala dhaabataniini hagizee dhaabbatanis rabbi zakkaran waqucuudan tattaa'oo haala tahanilleen jara rabbiin zakkaru sani ulul albaab jechuun wacalaa junuubihim cinaacha isaanirratti illee warra rabbiin zakkaru saniya haala cufarrattuu gizee dhaabbataa teessumaaf ciisallee warra rabbiin zakkaru sanii ulil albaab jechuun zikri yookaan hoo zikrii ma'anaa salaataa jedhanii zikrii hiikkoo salaatallee warri kenneef ni jira haala mara keessattuu warra salaatu jechuunlee gariin tafsiira akkanallee ni jira eeganaa duuba wayatafakkaruuna ka gadi xixxiinxalansani fi khalqi isamaawaati uuminsa samii torbanii keeysattii fi walardi ka dachii keessatti ka xixxinxalansayya kanatti ka xixxinxalansani hadiifni ibnu hibbaan tokko akki jedhu laa cibaadata kattafakkuri cibaadani akka xinxalu'uu akka xinxaliinsatti ibaadan guddoo hin jirtu hadiifni jedhu imaamni albaaniin mawduuca daciifallee jedheen mawduucallee daciifallee jedheen akkasitti duuba sichi daciifa wayatafakkaruuna ka xinxalansan fi khalqi samaawaati uuminsa samii torbaniitiif kadachii keeysatti ka xinxalansani eega rabbiin haala sadeenittuu zakkarani rabbanaa rabbii keenya haala jedhoo taanii kaxiin xalansaniya rabbanaa yaa rabbii keenya haala jedhoo taaniini haxiin xalansanii haxiin xalansanii rabbanaa maa khalaqta atiin kun waan uumne haadhaa haadhaa isa kana samiif dachii kana ati waan uumne ishaaratun إلى المتفكر فيه أو إلى الخلق على أنه أريد به المخلوق أثين كوان أومن كنو سمي في دكيتنا أثين كوان أومن باطلا بلا شف ربي وان أومن على جدو تانيني كغتتت انتلان سنية بلا شف وان أومن سبحانك قل قل ليس ربي كنس قل قل ليس نوان سين إما للرب haala akkana jedhoo taaniin ka rabbi zakkaransaniya ulil albaab jechuun al'aayaatu aayatowwani aayatowwan aayatowwani al'aayaatu fi hadha albaab jedhe hin qabu al'aaya aayaata hanga akiratti gadi tuqalle jechuun isaati innaka laa tuklifu lmiicaad haga achittuu gadi oofalle jechuullee ni taatiya akkasitti warra mu'mintoota warra kana jechuu jedhee rabbiin ulil albaab warra kana jedheen warra tafakkura qabu kana وقال تعالى رب أكجلوا أفلا ينظرون سلا إلا لني لا لنستين تلتي قبض تك إلى الإبل gama gaalatti ilaalani gama gaalatti ilaalani kayfa akkaataa khulaqat isiin itti uumamte akkaataa isiin itti uumamte gama gaalatti ilaalani dandeettii rabbii kanarraa hin baratani akkasitti ka rabbiin isii uume meeshaa ulfaattuu itti fe'anii biyya takkarraa biyya takkatti deemaniin waa hedduu namaa qabattee deemtiin isiini sanii wajji banii aadam laafaa kanatu harkisee gara fedheen deema akkasitti morma rabbiin dheeressee muka dheeraa kanarraa waa ol jettee nyaatti waan rabbiin magarsee nyaatti ammas bultii kudhanis dheebuu osoo waan dhuyne teetti waa hedduu qabdi gaagaalli kun heywaana keessa ya barahaa markab jedheen amaarri ya barahaa markab jedhaniin ya barahaa markab jechuun markabni lafa gammoojjii markaba biraan qabanii ka warri faranjii qabu kun markabni warra lafa baadi'a isumaa jedhan ka akka markaban waa baatu isa ka jedhaniin san gaagaalli waa hedduu qabdi isiini waa hedduu uuma isin qabdu ka heywaanni biraan qabne qabdi gama isii tanan laalani akkaataa isin itti uumamte kana laalani kanaan dandeettii rabbii beekaniin dhugoomsanii jechuu wa ila samaa'i gama samii silan laalani keeyfa akkaataa isin rufi'at itti ol fuudhamte bilaa camad utubaan tokko isii qabee namarraa teessisuun maletti akka samiin ittuun itti ol fuudhamte namarra ilaalani maaltu isii tana gombisoo nuu godhe utubaan hin jiru jala isii tana ka bakka takka yoo ol lolaalan dhodhoohinsanamuu irraan garre ta bakka banaan isii walqixxoytuu taate tana gama samii tanaa ilaalani tanarraa duuba dandeettii rabbiin beekanii rabbiin samii tana utubaa malee akkanatti nuuf diriirse kuni waan fedhe banii aadam ajjeesee jiraachisuu irra danda'allee irraan qajeelfatanii kanarraan fudhatanii wa ilaljibaali sila gama gaaraa illaalanii kana laalanii dandeettii teennaaf tokkochummaa keenna kanaan hin beekani keeyfa akkaataa nusibat siin itti dhaabamte dachii keeysa ka gizee tokkolleen sosochoone laal gaarri guddoon nima dhaabatti wanni bubbeen olii gad daddabsitu yeroo tokko nu jiru kanuma dhaabata gaarri gizee mara hin daaqu hin sosocho'u akkasitti akkanatti dachii keeysa rabbiin gadi dhaabe kana laalanii nutiin dandeettii gaaran dhaabnu qabnu ibaadaa nu taqa godhatee kanarraan beekani wa ilal ardi gama dachii ilaalani كيف أكاتا سطحت إسين اتبال لفهمته فنمني مروا أكا فراشا قلتي قبت جراد نمو أكا فراشا كقبا غرا قد كقبا قتتو كقبا بجتو كقبا فجافتو كقبا تجراتو كسيد اتبال لفهمته إلا لنجد رب العالمين أنا لا لنيتما akkasitti dandeettii teenna tanaan hin beekani fadakkir nabi muhammad atiin kun dinniini ummata ati ima dinniini innama anta mudakkiruun ati ka taate waan biraati miti silaa dinniinaadha biyya ima dinniini dinniinaa silaa ati ka taate ima dinniini وذكر يوكان يا دتشيسي إنما أنت أتكتات مذكر يا دتشيسا لا كراها قائمة يا دتشيسي يدين يا دتشيسي كنو يا دتشيسي يدين ججو أكستي دوبا تفكرت ربي سورة تناني نقاجل جدني gara maraanuu jechu olillee laala ana xiinxalaa sun sami if jalas laala na xiinxalaa sun dachi moggaa teessanis laala sun gaara if madditti gartani heeywaanas laala kunoo ana keessa gartani uno waan maraa dubbate jechu gara maraa warri itti jalaa bahan hin jiru marruu yoo laaltu waan maraa wama rabbiin xiinxaltu garta وقال تعالى ربي أكجلوا أفلم يسيروا سلة إن ديمني ورّي makkaadhaa kun ka nabi muhammad ka kijibsiisu kun fil ardi dachii keessa in deemne deemanii fayanzuruu illaalle kayfa kaana akkaataa tahe caaqibatu lmukadibiina booddon warra kijibsiise ambiyoota kijibsiisanii akkaataa isiin taate deemanii illaalle deemanii san laalanii akkasitti Idaa warri rabbii kijibsiise rabbi ni halaaka jedhanii xiinxaltii sanirraan fudhanne jedhe rabbi al'aayata iqra'u al'aaya aayata qara haga boodattu jechu wal'aayaatu aayatowwan filbaabi baaba tana keessatti taa isiin xiinxaltiinsa uumaa rabbi irratti nama qajeelchitu kasiiratun hedduu baaba tana keessatti tasilaa fidamuuf maltu heddu ammoo hanguma gabaabaa tokko dubbadhee dhiise jechuu isaati. ومن الأحاديث حديث ونراتا تنتلين سته نما كافتو الحديث السابق حديث دبرات هساني حديث شداد إلما أوسي باب مراقبة كيستي كانوا دبري إذا سنتو أسر أمس مناسبة قبا الكيس قرون ما جتشون من دانا نما هرج نفسه لب في نما هرج من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وان ايقد آتف ربو فيت انت عليه الرقي وان ايقد آتف كا شراك اتسنتو اقل قرون نمسان حديث جلو سنتو اسرى مناسب قبا سنتو اسرى مناسبي ولفكاتا قاهي دوبا ربين xiinxaltii nuu haa kennu makluuqaata isaa keessa warra xiinxalee waa dabalatu rabbiin nu haa godhu سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك